kuri radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki icenda z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe n'uwa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga saa kumi amasaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda ku munsi wa kabiri nk'uko bisanzwe tugiye kuganira ku bibazo ubuzima amagara n'ibikorwa by'iterambere ry'umukenyezi canke umwigeme kuno kwezi kwa gatatu ni ukwezi kwahariwe guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi ku itariki umunani neza na neza ibihugu bitandukanye harimo n'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda barahimbaje uwo munsi mu bice bitandukanye by'ibihugu mu Burundi uwo munsi wahimbajwe ku rwego rw'igihugu ku rwego rwa leta ku mugwa mukuru wa politike mu ntara ya Gitega uwo munsi niwo tugiye kwibanda ko mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi kaze neza mwese muri kumwe na Oriane Tangishaka
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turaganira n'abakenyezi bamwe bamwe baserukira abandi mu ntara no mu gisagara ca bujumbura batwiganire tumwe mu twigoro bagenda bagira mu gufasha umukenyezi w'umurundikazi mu kugira ngo yiteze imbere muri ivyo vyose yoba ariko arakora muri iki gice cy'ikiganiro tugiye kuganira na madame ndamuhawe n'imana analisa ayobora abakangurira amahoro mu ntara ya bubanza Eh, madame analisa ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga
yego nawe ndabaharamukije Ah, abakangurira amahoro mu ntara ya bubanza mwahimbaje umunsi wahariwe abakenyezi gute ku rwego rw'igihugu uyu munsi mukuru w'umuke- wahariwe umukenyezi waba wahimbarije mu ntara ya gitega twebwe mu ntara ya bubanza tuzowuhimbaza itariki mirongo ibiri na zitatu ni ukuvuga yuko imyiteguro yo kuwuhimbaza ntitwawuhimbaje uno munsi keretse bamwe bamwe bashoboye kugenda igitega none uwo munsi washitse umunsi w'itariki z'umunani n'uku kwezi kose ku isi yose bariko barahimbaza uwo munsi n'ivyo bihe vyo gushigikira umukenyezi ushitse intambwe muba mwihaye nk'ishirahamwe eh, ry'abakangurira amahoro mwarazishitseko canke mukiriko muragerageza kuzi- kuzishikako ku ntambwe ibibashimishije Ego murakoze twebwe abakanguramahoro mu gihugu cyose twatanguye mu mwaka wa bibi- w'ibihumbi bibiri na cumi na kane eh, dutangura gutatura amatati aho tubaye amatati twarayatatuye ku buryo imanza za- zijya mu masentare zigabanuka hanyuma noneho turagira n'ibiganiro byo ku mitumba kuko imbere y'uko tutangura ibyo biganiro byo ku mitumba umukenyezi w'umurundikazi wamenga ibyo biganiro byo ku mutumba wamenga nta- ntabinezwe naho yasanga abantu bariko baragira inama ku mutumba yarirenganira rero ubu twarabashizemwo baraja ku mitumba baragira ibiganiro bagashikiriza ivyiyumviro vyabo vyaba ivy'iterambere ba- vyaba ibi- ukuntu botunganya umutumba wabo bakabijamwo mu nyuma noneho twagize tuti kenshi abakenyezi usanga eh, ataco bafata amikoro ari make cane cane yuko n'itegeko ryo gutorana ritaraja mu ngiro niho twaca tubagisha umugambi eh, dufashwe mu mugongo n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu na unifamu ikadufasha turabafasha gutegura imigambi mito mito kugira ngo bashobore kwiyungunganya bave mu bukene bave mu kuguma bateze amaboko iyo ntambwe niyo tugezeho gushika ubu sinovuga ngo turishimye rwose ku ntambwe tugezeho mugabo hariho igice cy'abakenyezi bakeyi bamaze kubona aho bishikanye kubera izo ntambwe zitatu tumaze kugera ko ni ukuvuga gutatura amatati kujya mu biganiro byo ku mitumba no kwiyungunganya nk'uko mubivuze bimwe mu byiyumviro bashikiriza ni ukugerageza kwiyungunganya none uko kwiyungunganya biba bica mu zihe nzira ni mu bihe bikorwa bariko baragerageza kwiyungunganya muri iki gihe mu bisanzwe kwiyungunganya barashobora kuja hamwe bakaza baragira utuntu udukotizasiyo tutavuna ukwezi ku kwezi hanyuma bagira kundwi kundwi hanyuma batugize bakaca bagenda bagafata akazi naho nyene bishura batanze nzere itavuna hanyuma iyo bariko baraduga cane hari n'aho bashobora kubera berekanye umutahe bafise bakagenda mu za microfinance nka za ccm bakabaha akadeni bagashobora kugira akagambi gatoya ugasanga umukenyezi ariko arisununura bigenze gutyo cane cane bava mu dukotizasiyo bagira hanyuma bakaduga buhoro buhoro bakaguranana noneho iyo bagiye mu za microfinance barashobora kubaha akadeni bagashobora gukora n'akagambi gatoya none nk'ibindi bibazo usanga bibaraje ishinga bashoboye gushika muri izo nama bakunze guserura ni nk'ibihe bibazo bifuza nabyo nyine ko vyoshikirwa bigakemurwa twe twasanze ibyo biganiro byo ku mitumba byaragize akamaro cyane kuko kenshi babijyamo bari kumwe n'abatwara imitumba ni ukuvuga yuko nimba ari iterambere rigeze kuri uwo mutumba umukenyezi baramubaza ati mbega hotangura ikiraro cyangwa hotangura amazi umukenyezi akaba ari wavuga ntako bamwiyumvirira we nyine akiyumvira akivugira icyo abona ashoboza imbere y'ikindi bagaca noneho babishyira muri ya migambi y'iterambere ya komine
abagabo none usanga babyakira bate ko umukenyezi yarahawe ijambo arashyitse mu nzego musanga mubona abagabo babyakira gute hari icyo babinega ko hari icyo usanga babishikiriza mu kugira amakenga kumbure ko iyo umukenyezi yahawe icyo kibanza usanga hari utuntu na turiya tutagenda neza mu rugo mu bisanzwe iyo abakenyezi bateye imbere abagabo nubwo ko bari mu mice itandukanye hariho abagabo abyakira neza akabona yuko umukenyezi ateye imbere ni urugo ruteye imbere ni abana bateye imbere ni benshi bateye imbere hari n'abandi bakiboshwe n'imico n'imigenzo babona yuko umenga akiyaza kubaganza ugasanga mugabo n'imwe by'akanyarigabo kuko kenshi ni ukuri iyo umugore ateye imbere ni urugo ruba ruteye imbere tugiye gato ku bijyanye n'abigeme bobo kuko ndakeka ko nawe nyine mubashikira mukabaganiriza mu minsi yahera twagiye turumva mu ntara zitandukanye havugwa guta amashure kubera mikoro make canke kubera gutwara inda z'inshushu inda z'indaro icyo kibazo mu karere murimwo murakibona mucishura gute mugikemura mute
twebwe mu karere turimwo ni intara y'imbogo nashima muri iyo myaka iheze n'abakobwa batahurumbira amashuri cyane ariko turahimiriza cyane cyane no muri ibyo biganiro byo ku mitumba ni abana b'abakobwa murabahamagara ba mama ngo bakaza tukabereka ineza yo kujya mu ishuri ineza yo kutiyandagaza ineza yo kwiga n'amashuri wanashima maremare ubundi abakobwa bamenga n'uwo kwiga yokira amashuri yokira amashuri magufi magufi ubu rero turabahimiriza tukabereka cyane cyane ko hamaze kuboneka n'uburorero ugasanga turafise abashingamateka abakenguza amateka mu ntara tukabereka ko ibyo babirose kubera bize tugarutse ku munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi muri uku kwezi nk'ishyirahamwe ryanyu hari icivugo ciyongereye ku gihari ku rwego mpuzamakungu hari icivugo muri ko murakorera ko mu kugerageza guhimiriza abakenyezi kuri uwo munsi no ku bikorwa muri muri uku kwezi twaba iciyumviro tugomba gushimikira ko cyane turiko turanigisha banashima ni uko umukenyezi iyo kwiyunguruza agatera imbere kubera twarasanze yuko umukenyezi kenshi n'amabagirirwa ayagirirwa kenshi bifatiwe n'uko afise amikoro make dore turakihimiriza cane abakenyezi ko ntibakengere n'udukorwa bakora ntibakengere ibyo bakora ishobora kubinjiriza utu dukorwa duto duto tubavuga leta kije binasi tuzoruveni bubabuke babikore ntibakengere akazi iyo turiko turabihimiriza tubabwira
uburundi bwifatanyije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi bamwe mu bakenyezi baganiriye n'ijwi rya amerika bamenyesha ko nubwo leta yagerageje kubaha uturusho turimwo ukwivuza ku buntu iyo bibungenze no kwibaruka ku buntu ababijejwe mu ntara n'amakomine batabishyize mu ngiro ariko hari abandi bavuga ko ubwigenge bw'umukenyezi bwateye imbere cyane mu myaka cumi n'itanu iheze perezida evariste ndayishimiye mu ijambo yashikirije ateganya ko hogira igihe abakenyezi bakaba benshi kurusha abagore mu nzego z'igihugu mugenzi wacu eloge buri kaneza aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
abakenyezi bamwe bamwe nk'uyu mupfakazi wo muri komine rugombo mu ntara ya cibitoke mu buraruko buciye uburengero bemeza ko batazi umunsi wabahariwe jewe numva bawuvuga ntago ndawuzi kubera ngo mama utwanje kubera ndi umwirimizi numva abakenyezi ngo bagize umunsi mukuru nange nkategera umukenyezi yoza muhira ngo ampanure nange uwo munsi mukuru ndawumenye nca nigumira mutwi wange nkora kubera nta bundi buzi mfise ndi umwirimizi nguma ngenda mu bikorwa by'iwanje kandi ndi umukene nshaka ko bomfasha bakadufasha niyo twoba tureze imfubyi turi ba ntaho nikora nta kuntu twoba twimereye umutambakazi wo mu rugombo nyene n'aho asanga uyu munsi wasubije ijambo abakenyezi abona ko hari bwikwiye gukorwa uwo munsi mukuru turawuzi mugabo naho tuwuzi twebwe hariho abakenyezi b'impfakazi twebwe turamerewe nabi cyane dushaka ko mwotugera ko mukadufasha nawo uwo munsi mukuru turawuzi pema turawuzi pe urakitumariye kuko abakenyezi benshi bafishe abagabo abagabo ntibakibafata nabi abakenyezi buye bamajije guhabwa ijambo abadamu bandi babiri nabo mu ntara ya bubanza mu burengero bavuga ko n'ubu umukenyezi agicinyirizwa nabo bavuga ngo abakenyezi dufise ijambo ubu urabona nko guharika canke abakenyezi baguma bafatwa nabi umuntu aba ahari ufise akamaro kanini mugabo nuko batabishitse kuba bifise akamaro biragafise muga ntibabishitse baba abagabo ntibabishitse baba abakenyezi nabo nyene sinobavuga ngo iki nabo nyene ntibabishitse vy'ukuri abakenyezi ntabwo basubijwe ijambo ahubwo barabaka ijambo cyane kuko uno munsi umushinga arashobora gufata umukenyezi uko yumva yishakiye witura ubutungane bagashaka kuvuga ngo genda uzoze ejo nabukeye ugiye bagashaka kuvuga ngo genda ngo muzovyumvikanire by'ukuri birateye isoni bisigaye biteye agahinda n'umubabaro ubutunzi bwo mu rugo bugasanzara by'ukuri abakenyezi turafashwe nabi cyane reka ku bisanzwe kubivugira mu minsi mikuru ni ukuri vyari vyo mugabo kenshi uca uburaho utaha ugiye ukabivugira mu iyo minsi mikuru hari igihe umushinga nawe wawe aba yaje aho hantu ku bisanzwe niyandura uba usubiye gukwega ukundi ku bisanzwe nivyo dusaziyemo francoise ntibagirirwa twara abakenyezi muri marambo ya kabiri mu rugombo asigura ko urugamba rwo kubasigurira uburenganzira bwabo rumaze kwama ivyamwa abakenyezi ubungubu urabona yuko benshi bariko barajijuka ubu ingorane zinini ku bagore n'abagabo bubatse kubera baduhaye ijambo turiko birafata inzira vy'ukuri leta ntaco itakoze abakenyezi babirimizi hariho bamwe bakikumira ugasanga baravuze ati uyu munsi mukuru n'uw'abantu bat bateye imbere bize ariko dukomeza tugira amanama tubahubura tubabwira toya uyu munsi mukuru n'uw'umukenyezi uwo ari we wese kuva kumwirimizi gushika kuri wa muntu afite uburusho akora muri leta ndamaze kubona yuko ubu ngubu abakenyezi n'abirimizi bariko baratora umurongo mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na gatandatu harashizweho ingingo irekurira abagore bibungenze kuvurwa ku buntu no kwibaruka ku bundi ariko abakenyezi y'ubanza bemeza ko ubu bisa n'umugani aho baherereye utwo tubisho turatwumva twumva turatwumvisha amatwi nukuri twebwe ako karusho none ko kobonekeye muri iyo miti ikoma akomeye none tukaba tutabibona byukuri nta karusho kahari nukuri umuntu avugwa ku mafaranga kuvugwa ku buntu no kuberuka ku buntu kuvugwa ku buntu baravuga ngo bariko baravugwa ku buntu nzawumva ngo ni ngo genda wigurira imiti ariko nanaje byaranshikiye ejo bundi muku kwezi guheze kwa kabiri nafise ikibazo umugabo nticabujije ko bambwira ngo ngo nta miti hari ngo waje utevye nta kundi nabaza none ejo noza noyironka ngo ivyo je ntumbaze narahemutse ngiye kuyigurira ivyo rero mbere mu vy'ubuganga hoho barakwiye kuhicirira rwose nko mu ntara yacu mbere biranarenze aba bana umuti ukomeye ntawo baguha bakubwira genda wigurire haba ku bavyeyi nuko kuko nyene baruka nta ngorane muga naho nyene uravye nabi hari ntuteye icupa kugira bakukurikiranire neza uturusha yari yadutanze n'ukuri abishira mu ngiro niba ari ngorane ntibazi ico bajeje mu majambo make umupfasoni nawe yasaba abakenyezi bari mu nzego kwibuka bagenzi babo abo bakenyezi baturongoye bo basaba yuko boza baratugira imbere babidufashemwo kuko ari bo bazwi twebwe kubera tuba turabizira imizi nibo twatoye tubatoye tubizeye yuko bazoza boza baratugira imbere ingorane zose boza barazidufasha badushikira imbere kugira dufashwe ubuzima tuba dufise ukuntu tuba tumerewe perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije kuri uyu munsi yamenyesheje ko abarundi batotangara babonye umunsi umwe abagore basigaye aribo benshi mu nzego kurusha abagabo abakenyezi batogwa kuba indongozi bamenye ko badaserukira abakenyezi ahubwo batowe kuba ubwizigirwa bwabo abakenyezi bashyizwe imbere bagume bagendera ubwizigirwa n'ibanga batorewe maze babe icyitegererezo koko ejo ntihagire abazohugumbwa basanze inzego zigizwe n'abakenyezi basumba igitigira imbere abagabo uburundi burarurwa mu bihugu ku isi abagore baserukiwe bihagije mu nzego ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka wa bibiri na gatanu ingingo zivyerekeye zitahindutse mu gihumbi bibiri na cumi n'umunani ribaha ibice mirongo itatu ku ijana mu nama nkenguzamateka na nshingamateka mu gihe muri leta baserukiwe ku bice mirongo itatu n'umunani ku ijana eroje buri kaneza ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
iri mwumva ni ijwi rya amerika ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko bisanzwe turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa kumi y'amasaha y'ubujumbura mu burundi ni kigali mu rwanda ni oriane itanga ishaka ateramije ikiganiro cy'uyu munsi barembesha mu muryango barira umubyeyi nabonye i Burundi yemwe arakora ntaraba ibihe araraba umucanje akaraba ibitaha ibyo akora akabikora n'akamwemwe umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango baramubwiye ngo arabyo bizaza oya jewe sinshaka iyo bamikara werega ntureke n'ejo bizaza oya jewe sinshaka iyo bamikara namutaziye maboko igihumbi kuko nabonye ibikomakora umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango hambere bagira umukobwa sumwana n'umuzezwanzu n'umunyaruhimbi umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango akuka kubura kinjikira umuryango maze abumwara arindira umucanje umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango umwigeme ariga agatsinda amashure yigisha ibibondo akavura abagwayi aratatura bari mu matati akayobora n'abandi mu ntwaro umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango baramubwiye ngo arabyo bizaza oya jewe sinshaka iyo bamikara wereka ntureke n'ejo bizaza oya jewe sinshaka iyo bamikara namutaziye maboko igihumbi kuko nabonye ibikorwa akora umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango akenyezi ni muze tugira urunani twankicoza kidusubiza inyuma umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango dutehe imigambi y'iterambere ngo dutegure kazoza kabacu umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango umukenyezi arashaza akabekwa ntabura umuri rumurikira abantu abe n'intwari idatinya urukambye bazomushinga n'ayandi mabanga umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango baramubwiye ngo arabyo bizaza oya jewe sinshaka iyo bamikara wereka ntureke n'ejo bizaza oya jewe sinshaka iyo bamikara namutaziye maboko igihumbi kuko nabonye ibikorwa akora umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibonagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri iki gice cy'ikiganiro muri isanga tugiye kuganira na madame solange muregwa nawe nyine muri iki gihe ari mu bikorwa byo kugerageza gufasha no gushyigikira abakenyezi bagenzi be hamwe n'abigeme mu buryo butandukanye madame solange muregwa ni umukenyezi ari mu mashyirahamwe atandukanye mu burundi na cyane cyane ay'abakenyezi afise ibikorwa bitandukanye byo gufasha no kwitaho indero y'abigeme ni nawe ajejwe kumenyesha amakuru mu ishyirahamwe fondation femide jaba rihurikiyemo abarundi baba mu mahanga nabo nyene bafasha mu buryo butandukanye mu gihugu cy'u Burundi madame solange kaze neza mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi mahoro cyane turabaramukije murakoze Mm. umunsi wahariwe umukenyezi ku isi muwakira mute muri rusange murakoze umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi aha mu burundi wacu ni umunsi dukenguruka ko muri leta yacu y'u Burundi umukenyezi yarose ikibanza umukenyezi uwo munsi akaba awuhimbaza leta ikaba idushyigikira mu buryo butandukanye tukawuhimbaza ariko natwe nk'abakenyezi b'indongozi turi mu mashyirahamwe atandukanye tukaboneraho kwipfuriza bagenzi bacu abakenyezi bafite amikoro make nabo gushobora guhimbaza uwo munsi
none mu gihugu haba ku mugwa mukuru w'ubutunzi umugwa mukuru w'ubujumbura ubona abakenyezi bawuvuga ku iki babona uza gushira ahabona ikiba kibara gishinga ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego rw'isi muri rusange
uwo munsi mukuru abakenyezi bose barawitabira baba abakenyezi bize amashuri bakora ubuzi baba abakenyezi b'irimizi b'abakenyezi bari mu mashyirahamwe bose usanga kuri uwo munsi babona yuko barimwo barimo kuko usanga aho umunsi mukuru kurabera abantu bakubise bakuzura ugasanga ni abantu benshi bavuye mu mihinga itandukanye kandi ukabona yuko babyitabiriye kuko bazi ko ari umunsi wabo bazi ko ari umunsi wabitiriwe haba mu burundi canke no mu makungu rero uwo munsi mukuru twavuga ko ari kirumara kuko akaba n'akaryo k'abakenyezi kuja hamwe ugasanga bariko barasangira agafanta ugasanga bariko barasangirira hamwe ugasanga mu buzi butandukanye barabafasha kwisuganya kugira baje hamwe bashobore gusangira nabo ubwabo bakanakotiza bagaterateranya amafaranga uyu munsi twicara aha dusangire ni umunsi rero uza uje kuruhura umukenyezi kuri uwo munsi ugasanga abantu baranezerewe ntitwateguye kuvuga cyane ku bikorwa by'umugambwe uri ku butegetsi musanzwe murimo namwe kandi mugiramwo ibikorwa bitandukanye ariko abakenyezi bawo uko ku kwezi bari mu bikorwa bihe cyane cyane
umugambi uri ku butegetsi niwo uba uhurikiyemo abantu bose abakenyezi bawurimo rero usanga bari no muri ibyo bindi bikorwa nyine byo gushyigikira uwo munsi mpuzamakungu wahariwe mu mukenyezi nk'ubu mutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu mu minsi iheze muri ukwezi nyine mu ntango z'ukwezi yaratugurishije ikiganiro aho atwereka ukungene umukenyezi ari kirumara ukungene umukenyezi ari maboko igihumbi aratubarira ati kuba amaboko igihumbi si ukuvuga ngo ufite amaboko menshi arundanye ahubwo usanga umukenyezi ufite cyangwa organization ufite ukungene utunganya ibintu kugira ngo bya bintu byose bishobore kubera rimwe bya bikorwa byose ushobore kubikorera rimwe ushobore gukora ibubangikanije n'ibindi ni uko kuba amaboko igihumbi yadusiguriye urumva rero indongozi nk'iyo umunyacyubahiro nk'uwo atugiye imbere akadusigurira icyo ari cyo umukenyezi maboko igihumbi byose ukungene bigenda uca ubona yuko n'abandi bantu bose bategerezwa gushyigikira uwo munsi mukuru haba aha mu bujumbura cyane no mu gihugu hagati none mwihweje ibibazo bihanze umukenyezi w'umurundikazi muri iki gihe wowe ubona ari nk'ibihe cyane cyane muri iki gihe
ibibazo bihanze umukenyezi w'umurundikazi ni ibibazo kuva na kera byamyeho ariko umuntu agenda arondera ukungene byogenda bitorerwa umuti kuko usanga kugira ngo abantu bajye hamwe abantu bashobore kwiteza imbere ni uko babanza kujya hamwe ubu rero abakenyezi tubahimiriza kujya hamwe tubahimiriza gukorera hamwe nk'uko icyivugo cy'uyu mwaka kibivuga kiravuga yuko ubukerebutsi bw'umukenyezi ari iterambere rirama kuri bose mu gifaransa niho bacitse leadership feminine source de development inclusive urumva bose bajya hamwe kugira ngo bashobore gukorera hamwe ayo mashyirahamwe none mubona abafasha cyane cyane ku bijyanye n'amikoro kuko abenshi baba bafite ibibazo bitandukanye haba iby'amagara haba ibyo mu rugo n'ibindi ibijyanye n'amikoro biri ko biraza mu kugerageza kwiyungunganya hagati yabo mu bisanzwe jema denise nkurikirana televiziyo n'ibindi biganiro bitandukanye turaba mu gihugu hagati ukungene abakenyezi bariko baratahura iby'uku kwezi n'iby'uyu munsi baravuga yuko ubu habaye akarusho kandi natwe nkuko tubiraba ubu harabaye akarusho kuko abantu bose barahimirijwe kugira ngo bakorere hamwe aha mu gihugu iwacu turafite amasitasiyo y'amakoperative sangwe turafite amashyirahamwe y'abakenyezi menshi atandukanye ubona yuko bajya hamwe bagashyira ingufu hamwe bakagira amakontribisiyo bagasiga interero ku kwezi ku kwezi bakagira ibyo kugurana hagati yabo ku buryo ata muntu ashobora kugira ikibazo cyo kubura amahera y'ishuri y'umwana cyo kubura ikaye y'umwana uca usanga hagati yabo ibyo bibazo bariko barabitunganya bariko barabisorera umuti urumva rero twavuga yuko kujya hamwe n'amashyirahamwe byaba byari akarusho ku mukenyezi w'umurundi kazi tuvuze gato ku bibazo bitandukanye biri mu bakenyezi cyangwa abigeme muri iki gihe tumaze iminsi twumva hariho ibyerekeye nk'abo bigeme bagenda baraja mu bihugu by'amahanga by'abarabu gukorerayo ugasanga yego bamwe barahakurira akarusho ariko abenshi baridoga yuko hariho amabi akorerwa bakorerwa kuri icyo kibazo nk'abakenyezi baserukira abandi cyangwa abakenyezi mu gihugu mukivuga kwiki
abakenyezi bajya mu bihugu byo hanze twebwe twavuga yuko kuva na kera abantu bamye bagenda bakagenda kwisumamwo mugabo byaba byiza umuntu agiye mu buryo buzwi jyewe rero ko ntasanzwe mvugira leta kumbure ntamenya ngo mbega leta ngo bimeze gute ariko icyo nzi cyose leta ibarungika kuko leta ikurungitse mu mahanga iraguha uburyo ikaguha ibikorwa ugiye gukora hama ukagaruka ugatanga raporo bajya rero ko bagenda baciye mu binywabi bakagenda mu buryo butazwi nibaza yuko leta yabigiriye hasi iriko irabigwanya nabibonye ku mateleviziyo nabibonye mu makuru bavuga yuko abo bantu ari ukubafata bakabasubiza mu mihana bakabasubiza iwabo kuko usanga ariko barateza n'umutekano muke usanga ariko barateza umutekano muke abantu mirongo itanu ijana bamaze kuba bugaraniwe mu rupangu ubushize nabibonye kuri televiziyo bashobora kwibaza ku kijanye n'ubuzima bwabo kijyanye n'imibereho yabo ni ingendo mbi rero igayitse leta yafashe mu minwe kugira ngo iyituze n'abakora ibyo bintu babone ko badashyigikiwe ari ukeneye kugenda mu mahanga cyangwa gukora akandi kazi agende bizwi agende ofisiyeruma hanyuma igihugu kizomye umuntu abarizwa aha kugira natwe tugenda mu ngendo z'igihugu tukongera tukagaruka ikindi kibazo twagiye turumva mu minsi ya hera cyari ikibazo cy'ababyeyi bakora amakosa icyo twavuga amakosa mu buryo barera abana babo hari abo twagiye twumva bakubita abana babo bagafatwa n'igipolisi hari abo twagiye twumva bafatwa n'inzego z'umutekano mu buryo butandukanye mu makosa baba bari barakora byoba ari ukubera tubyumva cyane muri iki gihe imbuga ngurukanabumenyi zabaye nyinshi cyangwa byoba ari ukubera ayo mabi ariko ariyongerekana mu buryo ababyeyi bitaho abana babo mwe mubibona gute
bijya bintu ni ingendo igayitse ni ingendo twebwe twateye ibyatsi nk'abakenyezi haba ku mbuga ngurukanabumenyi cyangwa n'ahandi bagiye tubyiyamiriza ariko kuva na kera turazi yuko ababyeyi baba bigitwamiyeho bijya ntibibaye uno munsi ubu ni uko haje amarezo sosiyo ni uko haje za watsapu agakora n'ikosa baca bashyira ahabona ariko abantu baba begito bamyeho kandi bamye bahanwa bamye bahashwa kuva kera hariho ibya mukase w'umuntu byose murabizi mwe muri abarundikazi murazi umwana na mukase ukungene barerana bajya benshi twagiye tubona abana baba barezwe na ba mukase n'abana baba barezwe n'abandi babyeyi batababyaye kuko ntufata umwana wabyaye yakugoye ngo umukorere amabi ntajya ariko nabyo byaratujijwe haraheze iminsi atabindi biriko biravugwa kuko bajya abantu barafashwe barafungwa barashengezwa barashyirwa ahabona ku mugaragaro birerekanwa yuko batewe ibyatsi kuko bariko barakorera mu ngendo zigayitse tudashobora gushyigikira nk'ababyeyi mu minsi yahera twarumvise umwigeme w'umukinnyi wa tenisi sada nahimana yagize ibibazo bitandukanye mu mwuga wiwe tukaba twumva yuko muri bamwe mu bantu bariko baragerageza kumushigikira no kumufasha kuja ku murongo mu mwuga wiwe mwotubwiraho ibyiwe bigeze muri iyi minsi
murakoze cyane nk'uko mwabibonye sada nahimana n'umwigeme w'umurundikazi avuka aha mu gisagara cya bujumbura mu buyenzi asanzwe ari umu atlete akomeye mu bya tenisi rero nk'uko ariko arakora umwuga wiwe yagiye ahura n'ibibazo bitandukanye bijyanye no kubura uburyo bijyanye n'imibereho abayemwo ariko turibaza ko mu minsi iza bizohinduka kuko ibintu byose bigiye habona abantu bose barabimenya hama bakagira icyo bakoze sada rero nanjye nagenda asohoza amateka yiwe buke buke tumaze kumenyana amaze kumubona ndagenda ndayagana mama wiwe aba mu buyenzi turayaga arambwira yakahise k'umwana sada nawe nyine turivuganira icyo gihe rero genda mutwara kuri aeroporo namutoye ku kibuga cy'indege cya bujumbura agiye gukina muri afurika du sude aho yakinye tariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kwa mbere Ah, rero naho nyine akaba yaratsinze yabaye uwa mbere abo bakinnye yaraba- abo bakinanye yarabatsinze ubu rero yagiye gukina mu gihugu cy'ubufaransa abadokina lowi marise itariki umunani z'ukwezi kwa gatatu bazoba ariko arakina rero tugiye turaraba ibidari yagiye araronka ni umuntu yarose ibidari byinshi ibi- ibidari yaronkera hanze ibikombe mem- no ngaha mu gihugu cyacu nyakwigendera nyine icyubahiro wahora mukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yaramuhaye ubushimwe butandukanye bushika kuri butanu eh, niba atari bune urumva umuntu arose ubushimwe bune bw'umukuru w'igihugu aba ari umuntu amaze gushika kure ubu rero uwo mwana turiko turamufata mu mugongo mu buryo butandukanye abarundi abantu batandukanye abari hanze barabibonye ku mbuga ngurukanabumenyi ikibazo cyo rero cyaragiye habona ubu ntikikiri ikibazo kibaza mu minsi iza ko kizoba inyishu kuko benshi bavuye hasi kugira bamushigikire kandi turashima abantu bose bariko bariyitanga sada twizeye yuko uh, azoba nk'aba francine niyonsaba azoba nk'abandi bakinnyi bakomeye dufite mu burundi Uh, jewe rero biri muri ya ntumbero yanjye nyine no gufasha abana b'abigeme kuko nawe urumva ko ari umwigeme nawe turiko turamutera intege muri ubwo buryo sada rero twizere yuko ibyiwe nawe nyine bigiye kuja mu- ku murongo kuko ni umwigeme twabonye afise ubwenge bwinshi kandi afise n'impano ikomeye cyane yo guserukira igihugu ku rwego rw'amakungu Ah, tukaba twumva bishimishije yuko hariho nka bamwe bwe n'abandi bariko baragerageza gushira ikibazo ciwe ahabona kugikemura ah, kuko vyari byarababaje abatari bake mu misi yahera mu myaka yahera ko babona yuko atariko arakoresha ubumenyi n'ubuhinga imana yamuhaye e, turagushimiye cyane rero kuri ako karyo mwashoboye kuronka ko kumuja ha- hafi e, mukagerageza kumufasha
ego turabashimiye kandi nawe yaradushimiye cyane na mama wiwe arakenguruka abantu bose bariko bara- baramutera intege sada baramutelefona bakamwandikira tukamutera intege hajya umuntu w'umukinnyi urukinyo- urukino ruryoshwa n'aba- n'abaruraba nawe rero ari umukinnyi akumva abantu baguma bavuga ati kuraje turaguteye intege turagushigikiye biramunezera ubu rero umwana amerewe neza arahimbawe afite umunezero ni ukuri novuga nti imana yamugiriye neza rwose kuko ubu u- akina na morale nyinshi uko mbese ko abantu bose bariko baramushigikira kandi na bamwe mu- mu bakenyezi b'indongozi twese tuguma tumutera intege E, duhindukiye gato ku bikorwa byanyu ku gatwe kanyu muri ko muragerageza gukora mu gihugu Ah, mwotubwira muri make ibikorwa muri mwe muri iki gihe eh, cyane cyane no muri uko kwezi cyangwa muri uno mwaka ah, byo kugerageza gufasha abakenyezi bagenzi banyu cyangwa kumbure n'abigeme kuko turazi ko no mu myaka yahera twagiye turaganira hari ibikorwa byinshi mwagiye murakora byo gufasha umwigeme Ah, ariko muri muri iyi minsi muri iki gihe muri ko mukora iki mushimika kuki
Eh, muri uku kwezi kwa gatatu jewe naratahuye ikivugo kikugize leta y'uburundi yagihaye n'abandi twashoboye ku- kugenderako kivuga ngo "Ubuke- ubukerebutsi bw'abakenyezi soko ry'iterambere kuri bose urumva umaze gukera- gukerebuka uba iterambere kuri bose jewe rero natanguye ibikorwa bitandukanye byinshi twagiye tubivugana narihaye intumbero yo gushigikira abana b'abigeme abana na cane cane bakiri mu mashuri kubatera intege kubereka uko ingene bokwiga uko ingene bokwiga amashuri menshi umwana ntiyige segonderi ngo ndahejeje ntagire universite ngo ndahejeje yumve yuko hejuru yayo hari ayandi mashuri ashobora kwiga kandi akazomubera igikimazi ariko twagiye turabona yuko abana b'abigeme ari abana bahura n'ibibazo byinshi barahura n'ibibazo byo guheba amashuri barahura n'ibibazo byo gutwara inda bari ku ishuri barahura n'ibibazo byo kubura ibikoresho by'ishuri bakabura ibikoresho bakoresha bari mu bihe byabo ibyo byose rero twebwe naho tukiriko tu- tukiri bato natwe turiko turarondera numva mfise uwo muhamagaro numva mfise iryo shaka ry'uko nobona umwana w'umwigeme wese yize ishuri kandi akariheza kandi agashika kure niho rero niho intumbero ndavuga nti reka nkoresheje ubumenyi imana yampaye nkoresheje amashuri nize nkoresheje ibyo nshoboye ndabe impanuro noza ndatekerera abo bana Nca ndandika igitabo narakibabarira naranditse igitabo citwa mwigeme kazoza kawe kari mu minwe yawe aho nabereka yuko kazoza kabo kari mu minwe yabo ubu rero naragenda ndabasanga ku mashuri nkabasanga ku mashuri aho bari Ah, muri uku kwezi kwa gatatu kuva kugitangura hari ibyaciye bimfatira ariko ndabihejeje vuba nko mu ndwi imwe ava ku kwezi guhera ndiko ndapanga kuzoza kugendera abana b'abigeme bo muri komine ya muhuta ni mu ntara ya rumonge eh, kuri lise kominare yaho hanyuma ndabukungene ndugenda tukayaga hama muri uko kuyaga naho ndifuza yuko nogenda ndabashiriye agakimanyi agakimanyi kagizwe n'amakotesi amakotesi basanzwe bakoresha bari mu bihe by'abigeme twese turayazi abigeme n'abashinga ntayo barayazi kuko bari barazidandaza cyangwa bakabona tuzigura nicoro ndiko ndapanga imbere y'uko ukwezi guhera kohera nagikoze kugira abo bana ashobore kubashikira twongere tuyage Mm. Eh, none muri icyo gikorwa nyine muri kumurakora ah, hasabwa iki kugira ngo mubafashe ibyo bikoresho muri kumuragerageza kubafashisha ah, muzobikura hehe bigugwa gute izo mfashanyo murafise ababashigikiye bariko barabafasha muri ibyo bikorwa
Ah, jewe ivyo bikorwa kuva ntangura kubikora nta bantu bariko baranshigikira ariko kumbure ubu ko ndiko ndabivuga nkeka nizeye ko nzoronka nawe utanguye n'abandi bagatanga gushikira abo bana babigeme turashobora kubashikira kuko izo kotese ntizizimbye kotese igura ibihumbi bibiri n'amajana atanu urumva mfite nk'ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu ndashobora kugura kotese abana ijana abana ijana ni benshi ni etablisema yose kandi abo bigeme ijana eh, ugaca utanga iyo kotese arayikoresheje nk'amezi abiri eh, ka- ka- akiga ari yareze akiga adafite ibibazo kuko bijya bihe byacu n'ibihe bigoye ibihe bigoye usanga umuntu abigiyemo atisunganije neza agira ibibazo byinshi ariko jewe nariyumvise yuko imana izonshoboza abagenzi bakanterera bakamfasha abo ndabibariye uh, bakamfasha ariko pour le moment nta nta benshi ndabibarira je ndabanza nkagira umugambi nkawutegura hanyuma mu nyuma nkawushyira mu ngiro nkawushyira ahabona rero ubu rero ndi muri ayo ma periode preparative muri izo ntuza zo kubitegura ariko ibya mbere narabitanguye kandi nibyo ndifuza yuko uh, nk'abakenyezi twumva hasi tugashyigikirana tugaterana intege baba mwebwe muri hanze namwe muri abarundi kazi muvuka mwa kino gihugu cacu baba abo turi kumwe ngaha mu burundi baba bari n'ahandi tuve hasi nk'abakenyezi twize duciye ubwenge dufashe abo barumuna bacu kugira ngo ejo babe abasubirizi bacu mu byo turiko turakora haba mu kazi haba mu mashuri haba mu bindi bikorwa eh, kugira ngo uruhu gusubirira no kuba waramuteguye natwe rero turiko turabategura muri ubwo buryo tubatera intege ngo bige kandi bige amashuri menshi
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane mwanavuze yuko kiri muri bimwe bituma abana bata amashuri ah, muri iyi minsi tuba tumaze iminsi kandi twumva yuko hariyo abandonde kole abana bata amashuri mu buryo butandukanye haba ari kubura uburyo ariko cyane cyane nuko kuba mu butinya nk'abakabura ibikoresho Eh, none muri abo bogerageza kugufasha abarundi nka batwebwe muvuze ababa mu mahanga murafise umugambi wo gukorana nabo kuko akenshi nabo nyine baba bifuza gufasha ariko ntibamenye ah, uburyo bofasha n'uwo bokorana nabo mwaba mukoresha de reseaux sociaux imbuga ngurukanabumenyi kugira ngo mubamenyeshe yuko mugiye muri ibyo bikorwa ah, kumbure bokwifatanya namwe murafise uwo mugambi ego umugambi turawufise kuko igihugu ni icya twese uburundi ni ubwa twese wewe naho uri mu mahanga urafite intara uvukamo ngaha mu burundi wumvise ishuri wize ko abana bateye imbere icyo ni ikintu cyo guhimbara wumvise ishuri wize ko havuye umwigeme yabaye uwa mbere muri edeta havuye umwigeme yagiye muri kaminuza ibyo byo guhimbara kuko byo bihora bimpimbara iyo nsubiye inyuma nkaraba amashuri nize ko nabona abana nagenda afasha ariko baratera imbere birampimbara rero nguruka- im- imbuga ngurukanabumenyi ndazikoresha mwumvise ko njejwe no kumenyesha amakuru muri fondasiyo yacu dukorana na diaspora Eh, hariho abatari bake bagenda ba- barabyumva cyangwa bakabona ibyo dukora bakaturondera Eh, hariho par exemple nka association iri muri australie yitwa christian women's action ihurikiyemo abadamu bakijijwe jewe usanzwe nkijijwe baba mu gihugu cya australia abo twarigeze kugirana desante nyanzarake turafasha abadamu batari bake turabigisha ibyo kurima turabigisha byo korora barorora inkoko barorora ingurube bararima ibitunguru wumva bari kuri vore y'abadamu ubu rero kuri iyo vore y'abigeme nayo uwo ari we wese arahaye ubusade uwo ari we wese agashyigikira dukora mu buryo buri transparent ibibonetse tukabikoresha ku mugaragaro bigashikira neza wa muntu twifuza ko byoshikira urumva yuko turi n'abantu bamenya imana kugira ngo dushobore gushyigikira mu buryo butandukanye rero uwo wese arahawe ukaze kugira ngo dutere intege ubwo rwaruka rwacu rwandanya amashuri wigera umerewe neza dukiri kuri icyo kibazo nyine kandi kumbure mu kanya uraduha uburyo bogushikira telefone bogushikira ko abifuza gukorana nawe kwifatanya nawe no kugushigikira wavuze ukuntu uburyo ari buke bwo gufasha wowe kongera ukatubwira nk'ibyo bikoresho abigeme bakoresha nko mu kwezi kumwe uterereye nk'umuntu ari mu mahanga ariko arakumviriza yoterera nkangahe gufasha umwigeme kuronka ibyo bikoresho byo mu butinyanka yifuza kugufasha ukwezi kumwe umwigeme yokoresha nk'amafaranga nkangahe
nababariye yuko bitazimye cyane nk'amafaranga amadolari sandolari ni matwasa ni madosa senkansi miri y'amarundi amajana mirongo itanu sinzi ko dushanje uba yariko ariko bijya bikoresho by'abigeme bakoresha bari mu butinyanka ni ibikoresho umuntu ntashobora kugakoresha ukwezi ngo gace gahera ashobora gukora amezi abiri agapaki kamwe kaba karimo uduntu za cumi udupiyese cumi utwo cumi rero turashobora gukora amezi abiri urumva ibihumbi bibiri n'amajana atanu y'amarundi ukayagura ku gapake hanyuma ugaca uwo mwigeme agaca agamara amezi abiri ariko ariga amerewe neza ibyo bihe bigera ngo ntaganye kuko twaravuganye arabo twavuganye barambwira yuko no ku ishuri bishyika bagasiba kuko amaze kubura ako gakoresho akoresha ikintu cy'inyanka akaba afite interogasiyo agaca asiba ku ishuri kubera petekisi yabuze n'ako kandi kantu akoresha mu kibanza cy'iyo kotegisi yakabuze cyangwa ntigashobora kumufasha neza ahitamo gusiba ishuri ibyo abana b'ibubanza barabibwiye abana b'inyanzarake barabyibwira urumva rero ni ikintu nkuramutima kumva ko umwana yosiba ku ishuri kubera ibihumbi bibiri n'amajana atanu donko ni bibiri n'amajana atanu mu mezi abiri urumva ni miri do sa senkante ku kwezi igihumbi n'amajana abiri na mirongo itanu umwana agasase na interogasiyo interogasiyo petete harimo na egizame harimo n'ibindi ensidoswiti rero umwe wese yoterera aho bishoboka tugafasha abo bana babigeme si amafaranga menshi cyane idolari ijana ryogurutse bitari bike sensadolare ibihumbi amajana atanu miliyoni ensidoswite si ibyo gusa bakeneye bakenera n'amasabune barakenera utuvuta two kwisiga utwo ni utuntu tugenda twankuhaza dutera intege abana babigeme atuwose tukamufasha guhurumbira ibyigwa gusumba guhurumbira aho yoza kurondera ibyo bintu atari bubironke ari hamwe muri bya ngeso baca bakomerekeramo abaho ugasanga bariko barabahenda ku bihumbi bibiri n'amajana atanu bitanu umwana ugasanga araguye mu bibazo
noneho icyo gikorwa mwihaye gukora mugiye gutangura gukora cyane cyane mwiteguriye kuja muri ibyo bire muri utwo turere two guhura n'abo bigeme hehe neza na neza canke kangahe mu kwezi
jewe bidovana n'ukungene ngenda aronka uburyo nababariye kora ama inisiyative yiwanje ngenda ndakeya byumviro byanjye ngenda ndagira nk'ubu itariki mirongo ibiri z'uku kwezi kwa gatatu ndifuza kuja kuri iryo shuri rya lise kominari mu huta aho hariho nk'abageme bashika ijana n'itanu tuzobonana hanyuma mu nyuma ndose ubundi buryo ngende ndabe abandi bigeme nyene bari muri iyo komine nifuje guhera muri ntara ya rumonge kubanza nari narakoreyeyo ariko ubu ndashaka sefwasi nkorere mu ntara ya rumonge kuko ubu hari ibindi bikorwa ndiko ndahakorera kandi n'abo bana nyine nagiye mbona bafite ibyo bibazo
wogira ko uduha nimero za telefone cyangwa uburyo abantu bagushikira bifuza gukorana nawe cyangwa kugufata mu mugongo
ego jewe ndafite nimero ya whatsapp yo gutanga nimero ya konte uwo muntu tubanza tukaja kontakite akambwira ukuntu abona yo bikora na- ndafite nimero ya whatsapp eh, ni- ni plus deux cent deux cent cinquante sept soixante huit neuf cent soixante sept sept cent vingt neuf iyo ni nimero yanje ya whatsapp abakenyezi tuve hasi dufashanye abakenyezi tuve hasi dushyigikirane dushyigikire abana bacu dushyigikire urwaruka rwacu niho tuzoba turi ko turategura kazoza keza kazoza k'igihugu Mm, mwongere mutange izo nimero abatazumvise bongere bazandike
nimero ni plus deux cent cinquante huit niyo kode y'ino soixante huit neuf cent soixante sept sept cent vingt neuf niyo nimero yanje yo kuri whatsapp ariko si si intererano tuko turavuga ngo nibaterere ngo nibagire iki jewe natanwe ndabikora ndabyiyumvamwo Eh, ndabikora ndabyiyumvamwo ndabikora muri bike ndonka kandi ndonka abantu baza bavuga ati dushigikire dukore ibi dukore ibi Eh, hariho n'abazi no mu burundi urumva hariho abaza tukagirana amadesante tukaza- tukajya za nyanzarake hehe n'ahandi rero dukore muri iyo sanse dushyigikire abana bacu dushyigikire barumuna bacu umwe wese mu cyo ashoboye ni nabyo baduhimiriza ni ibyo nyine icyuba mukuru w'igihugu aduhimiriza abantu niba hasi bashyigikirane bagire ubumwe bagire urukundo undi mu kibazo afashe ubu- umuntu ari mu kibazo afashwe umuntu afite ingorane afashwe n'utu tuba turiko turagira wa mutima nk'urukundo ko nk'umwana ahi- asize ishuri kubera amafaranga igihumbi n'amajana abiri na mirongo itanu kubera domisensi azandozwa urumva yuko ari ikibazo cyane kandi hariho abandi bafite ibirenze bafite ibi- ibyo bafungura n'ibyo bambara n'ibyo bahebye uh, ariko ugasanga iryo shaka ryo kwifashisha abandi ntabyo bafite rero tubye wa mutima wa kera wo gufashanya abarundi twamye dufashanya abarundi twamye dufite umutima w'urukundo abakenyezi twamye du- dukundana Mm. E, nk'uko mwabivuze ah, ni nayo mpamvu twiyumviriye kubatumira kuko madame solange muregwa musanzwe muri mu bikorwa byinshi cyane musanzwe mufasha mu buryo butandukanye ariko ni nayo mpamvu twabonye ko twobatumira tukumva ibikorwa muri mwo kumbure muri uku kwezi ko gushigikirana nk'abakenyezi n'abigeme abari mu mahanga abari mu gihugu hagati bakumva bimwe mu byo bagenzi babo bariko barakora kumbura bakifatanya nabo bagafasha bakaja hamwe bagatorera hamwe umuti mu bibazo biba hanze bonyene eh, turumva yuko muri kino gihe kandi muri mu vyigwa muriko muriga muri muri umukenyezi muri umwe mu bakenyezi bariko bara baratanga akarorero keza mu kibano mu ba- mu bige mu migendera mufasha twumvise ko muriko muriga kandi mugiye kuronka urupapuro rudasanzwe Eh, dusozera mwoba muratubwira kumbure ah, amashuri muriko muriga ah, bitera intege abigeme
Eh, murakoze cyane sinari nzi ko n'ibyo mwabimenye Eh, jewe ndiko ndaheraheza amashuri ya master naride ndagira kaminu ndagira universite nda- ubu ndiko ndagira master n'amashuri akurikirana na kaminuza nize amategeko nize mu by'amategeko Eh, mpejeje muri droit droit niyo nari naragize muri licence ubu rero ndaje master niyo nanditse ku gitabo Eh, nanditse ku bijyanye na- n'amakontrat de commerce amakontrat de vente ukuntu umuntu yodandaza kwizuganya yisunze amategeko rero iryo ni ihangiro jewe nari narihaye kuva nkiri mutoya narumva ko nziga amashuri menshi narumva yuko imana ishoboje notera intambwe kandi n'ubu nivyo nje ndabwira n'abo bigeme kuko ndagenda nkabahagarara imbere ndi umumama ndi umudamu nubatse eh, na mfite abana mfite urugo mfite akazi ka leta nkora mfite amashyirahamwe nkordona mfite ibyo bitabo nandika pour les filles mfite ibindi bitabo nandika muri vi prive soko nkabereka yuko eh, naho byoba bimeze gutya ibintu byose ari ishaka ari determination ari ukwihangiro ukamenya ukunze no kuryantu ubuzima bwawe jewe rero ubuzima bwanjye ikintu cya mbere nabwo riyatsemo n'amashuri kandi ninaheza n'iyi master sinzogezaho ndatunga no kugira doctora kamusa nzoba mfite intambwe nteye nzoshobora gufashisha abandi bari inyuma iyo porogaramu ya doctora nawe ndiko ndaraba ukungene nozoca ndayitangura juste nkiheza simbandanya nabyo nko mu kwezi kw'icyenda Ah, hari ukuntu ndiko ndabipanga rero abakenyezi birige abigeme bige birashoboka birashoboka jewe ndiko ndabishobora ndi umumama mfite ibyo byose nababariye umwana nawe afite ababyeyi bamurihira minevare afite byose ajya neza ajyama neza bibujumbura wumva ari bwico mubuza kwiga ni rya shaka ni ya ntumbero baze hasi rero twige no tuzoterera igihugu tugaterera n'imiryango yacu twarose ubumenyi nk'uko mubyumvise rero madame solange muregwa ni umukenyezi rero mu mashyirahamwe atandukanye mu burundi na cyane cyane y'abakenyezi afite ibikorwa bitandukanye byo gufasha no kwitaho indero y'abigeme eh, ni nawe ajejwe kumenyesha amakuru mu ishyirahamwe fondation femide jaba rihurikiyemo abarundi baba mu mahanga madame solange muregwa turabashimiye cyane rwose ku kanya mwafashe ko kuganira n'ijwi rya amerika muri kuno kwezi kwahariwe umukenyezi ku isi turabashimiye cyane natwe turabashimiye cyane kandi dukenguruka ukungene ijwi rya amerika na cyane cyane mu kiganiro murisanze mwebwe mwaba mugitegura mukarondera abarundikazi batandukanye nama ndacumviriza mukarondera abantu hirya no hino tukababarira uko tubona ibintu imana ibahezagire kandi ibahe inkomezi mubandanye mu- mu- mu- mutegura imigambi ishobora guteza imbere umukenyezi n'umwigeme murakoze cyane ndabakenguruka turabashimiye
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bita tura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yaba igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu